Mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi ya short waves mu burundi ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri urubuga rwacu rwa facebook hari rwo voa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha ubusanzwe ikibuga cifashe neza saa moya n'inusu bari batonze ari benshi rwose ingorane ni uko abakozi ba seni ari bake uwo ni kabura deo umukuru wa karitsiye nyabututsi mu ntara ya gitega avuga ku kibazo cy'abakozi bake b'umurwi ushinzwe amatora mu burundi seni bashinzwe guha abanyagihugu amakarita yabo yo gutora iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye impungenge z'ishami rya oni ryita ku mpunzi hsr ku buke bw'amafaranga ikeneye kugira ngo ibashe gufasha impunzi z'abarundi aho zahungiye hamwe n'ibiza bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu turazigarukaho mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu nongera mbaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu burundi igikorwa cyatangiye ejo cyo gutanga amakarita y'itora mu ntara ya gitega cyakomeje uyu munsi ikigaragara ni uko abakozi bashinzwe gutanga ayo makarita ari bake cyane bigatuma abantu benshi basubira inyuma badatwaye ayo makarita ikindi kiboneka ni uko hari abaza uh, bari bakibura ku rutonde kandi barazanye udupapuro twemeza ko biyandikishije bamwe mu baserukira abanyagihugu basaba umurwi ushinzwe amatora seni kongera abakozi kugira ngo ntibatakaze umwanya munini bashobora gukoresha ibindi uwo munyamakuru w'ijwi ry'amerika fideli d'antoine nsabimana atubwire ibindi kuri iyi nkuru aho twagiye turaca ku biro vy'iyandikiro aho batorera amakarata mu gisagara ca gitega hamwe imirongo yarikira miremire cyane ahandi baza gutondekesha akarangamuntu bagaca baja ku yindi mirimo nko ku biro vy'itora vyo mu magarama aho bita kuri lape mu masaha ya saa tatu imirongo yahaboneka ari mike cyane ariko indangamuntu zari zihatondekeshejwe ku bwinshi uko nako vyari bimeze muri karitsiye yoba ku biro vy'iyandikiro aho bita ugipenikoti mu makaritsiye ari hirya gato y'igisagara ca gitega imirongo yari miremire aho twavuga nko muri karitsiye nyabututsi ku biro vy'itora biri ku ishuri ryisumbuye ryo ku mushasha Gishasha kati ya Nyabututsi gushika saa cenda imirongo yari ikiri miremire ndetse hari n'abari batanguye gutaha kubera izuba n'inzara bamwe mu bazindutse barose ayo makarata aha twovuga nka Nimbona Adonis nashatse kugira ngo amakarata ntazohave akeha ntarayitora hama kugira ngo kandi nze ngerageze kugenda kuyitorera ku munsi wo kwemeza ibwirizwa shingiro canke kugira icyo ndarivuze ko kwigenekerezo rya cumi n'indwi twotera akamo ku bantu bataraza gutora amakarata ko bozindura bakanyaruka kuza kuraba kuko birashobora kugorana ugasanga izina ry'iwawe batebye kurironka mugabo waraze ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ucugira shansi ugaca usanga ikarata yawe uciye uyitora kuri ivyo biro nyene hari n'abari bazindutse ariko babwirwaho amakarata yabo adashoboye kuboneka mu masaha ya saa cenda babona guta breze niyo mukiza ni umwe muri abo batashe batarose amakarata batonze sambi z'igitondo twe twatonze nyene turahagara ku muryango turatanga akarangamuntu baza baraduhamagara ku makarangamuntu mu masaha sita ca turinjira twinjiye nyene barasura baturaba amazina yacu baratubura bati batubwira ngo tuzoze kuwa mungu zagabanutse nyene abo baga abo baza kuzitora amakarata zagabanutse zabaye nke niho boturonka akaresipisi wari ugafise eh nyene nakabahaye barambura amazina bararabambuza amazina ni natwe nakaranga muntu babivuze kweri ngezahayo claude nawe nyene vyamugendeye nk'uko akabazwa n'umwanya yataye naje vyagenze uko nyene naje ngaka nagenda gafise kweri ovye ntakaranga muntu ndaronka ndi umunyeshure muga nari najanye ibiha umwanya twawutaye kweri kubera nk'ubu twari dufise ibindi bikorwa twojako ariko ntakundi reka twihangane tutosubire kuwa muntu abakozi ni bakeya gusa hari n'abantu benshi kaburadeo umukuru wa karitsiye ya nyabututsi aremera ko abatonda bakeneye gutora mu makarata barengeye ababa bariko barayatanga akagira akagira ico asaba muri seni ubusanzwe ikibuga cifashe neza saa moya n'inusu bari batonze ari benshi rwose ingorane ni uko abakozi ba seni ari bake abakozi babiri ni bake cane nabwo nyine mwavyiboneye Eh, hariho benshi bazi usanga batashe batatwaye ikata yabo yitora ikindi naco twabonye nuko hariho abafise uturesepise batashoboye kuronka ikarata kuko basanze ba- bibuze bakata yitora mba biyibuzeko umva rero nizo n'ingorane Oya, cane ca- cane cane tubasaba ko seniyo kongereza abakozi bayo kuko abakozi babiri ni bake cane bakajya kurya cya gihe cy'iyandikwa urabona ko bari batanu n'ubu bakaba ari nka batanu canke bishobotse batandatu kuko abantu ni benshi rwose ikiringo cyo gutora mu makarata y'amatora biteganijwe ko uzorangirana n'itariki cumi na zitatu za kuno kwezi mu gihe mu muguseni batotanga ikindi kiringo c'agasunuzo igitega fidel antoine sabimana ku bw'ijwi rya amerika Fidel Antoine Sabimana urakoze kuri iyi nkuru. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR riratakamba rivuga ko rikeneye byihutirwa imfashanyo zo kwita ku mpunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo. Mu cyegeranyo cyaryo HCR yatangaje ko ku mafaranga akenewe uyu mwaka imaze kubona ibice bitandatu gusa naho ku bireba uburyo bwari bukenewe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi ngo habonetse ibice makumyabiri na kimwe gusa mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Arusha mu gihugu cya Tanzania niwe ubagezaho iyi nkuru Ichamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR ryatangaje ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rivuga ko uburyo bwo gufasha izo mpunzi bushobora kubura umwanya uwo ari wo wose. Mu cegeranyo ryashize ahabona rivuga ko ubu hakenewe vyihuta imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'imwe y'amadolari y'Amerika kugira ngo rishobore kwitaho ku rugero rushimishije impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo vyose ayo nayo fasha impunzi zirenga ibihumbi amajana ane na mirongo itatu ico gisata ca ONU kimenyesha ko gushika ubu kimaze kuronka uburyo butarenga ibice bitandatu kw'ijana vyakenewe mu mwaka uheze naho w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi HCR rivuga ko ryashoboye kuronka ibice mirongo ibiri na kimwe kw'ijana gusa vya yarakenewe HCR rivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe mu makambi y'impunzi atandukanye kububakira amazu byarahagaze hamwe hamwe abanyeshuri ni benshi mu mashuri make no kwitaho rero amagara y'impunzi bicumbagira iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaho impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya afurika y'ubuseruko rivuga ko uko izo mpunzi zibayeho ubu bitubahirije amategeko mpuzamakungu kubera ubukene bw'uburyo ico cegeranyo kivuga ko hamwe ubwo buryo bubonetse bwofasha n'impunzi zatatanye n'imiryango yazo kwegerana kubigisha imyuga mito mito ituma bibeshaho kuvura abakubaguwe abakorewe amabi atandukanye n'abafashwe ku nguvu ubwo buryo bwufasha kandi kwitaho neza abakenyezi bibarukira mu makambi y'impunzi kwitaho amagara y'abana no guha impunzi amazi meza iryo shirahamwe rivuga ko ribabazwa n'abana bigira munsi y'ibiti mu makambi ari muri tanzania kubera kubura ibirasi n'intebe hamwe n'ibindi bikoresho by'ishure rikavuga ko ubwo buryo bubonetse ico kiri mu bibazo byihutirwa iryo shami ryatangaje ko ubwo buryo burondegwa ari ubwo kwitaho impunzi ziri mu bihugu nka tanzania u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubuganda kenya zambia mozambike malawi hamwe na afurika y'epfo iryo shirahamwe rivuga ko rishima utwigoro twa leta y'u Burundi two kwakira impunzi zitahutse kuko zibyishakiye rivuga ko gushika mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarenga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe bahungutse kandi ko n'ubu hari abaguma batahuka abenshi bava muri Tanzania mu ikambi ya Nduta yamara naho biruko HCR ryemeza ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto ni naho HCR rifatira mu kuvuga ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka ariko ko uwushatse gutaha rimworohereza iryo shirami risaba ibihugu bibanye vy'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi bivyitura isaba ubuhungiro Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver urakoze kuri iyi nkuru tuve muri Tanzania tujye noneho mu gihugu bituranye cya Kenya aho urugomero rw'amazi rwabomotse rwahitanye abantu barenga mirongo ine mugenzi wacu Oriane Tangishaka abagezeho iyi nkuru urakoze cyane jene mukankusi nk'uko tuba twabitangaje mu kanya gaheze igitego twari dufite cyari mirongo ibiri n'indwi cy'abahitanywe n'iryo sanganya ariko nk'uko bivuze ubu igitigiri ni mirongo ine n'indwi baguye muri iryo sanganya ry'urwo rugomero rwabomotse amazi y'urwo rugomero yahitanye kandi amazu y'abantu atari make n'inyubakwa zikorerwamo urudandazwa ah, rutandukanye urwo rugomero rwabomotse rwitwa patel rukaba ruri mu karere ka solai mu ntara ya nakuru solai iri ku birometero ijana na mirongo itanu uvuye mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru i nairobi abategetsi muri kenya batangaza ko abantu bashika kuri mirongo ine bashoboye kurokogwa batwagwa ku ivuriro hafi yaho abajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare babandanyije ibikorwa byabo kuri uno munsi wa kane aho bagerageza gutabara abantu baguye muri iryo sanganya ako karere kamaze amezi abiri eh, kagwamwo imvura nyinshi cyane y'isegenya iyo mvura imaze guhitana ah, ah, imisozi myinshi yatumye abantu bashika ku ijana na mirongo itatu bapfa ejo ku munsi wa gatatu leta ya kenya yatangaje ko iyo mvura imaze iminsi muri ako karere yatesheje ingo abantu barenga eh, ingo zirenga ah, ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bata- na zitanu izindi nkurere kuri iyi nkuru yabaye muri kenya turazibashikiriza mu kanya kari imbere murakoze urakoze cyane oriyane twakwibutsa abatwumva ko ibyo biza bitari muri kenya gusa no mu rwanda mwarabyumvise ndetse no mu burundi ko imvura nyinshi imyuzure yagiye itwara abantu igatwara ni- ah, n'ibintu izo nkuru rero turakomeza tuzikurikirire hafi tuzajya tuzibagezaho murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi ya short waves mu burundi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu abadashobora kudukurikira kuri fm mu burundi tubibutse ko mwadukurikira ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwadukurikira kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira kuri miro, ku mirongo ikurikira ni metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri naho ku mugoroba mwadukurikira kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na gatanu ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora ry'akamarampaka ku itegeko nshinga mu burundi kirakomeje mu gihugu biteganyijwe ko icyo gikorwa kizasozwa ku itariki ya cumi na kane hanyuma itora nyirizina rikaba ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi kwa gatanu turimo icyakora hari bamwe bakomeje kugaragaza ko bagihura n'inzitizi muri iyo myiyamamazo abo barimo abayoboke b'urunani rwa mizero y'abarundi mu ntara zitandukanye bavuga ko babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwigisha gutora oya ibyo byemezwa na bwana pierre celestin ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka yabivugiye mu kiganiro muri isanga yagiranye mu kanya gashize na mugenzi wacu edi rwema ibibazo duhura nabyo ni byinshi cyane ubundi mu ntara nka zose z'igihugu uyu munsi gu- turiko turavugana birateye agahinda birateye ubwoba kuko abantu bariko barahihitwa aho twimirije gushika baravye urutonde karendiriye dukorerako abantu barara barahihitwa mw'ijoro eh, iruhande y'uko abavuye yamamazo bafatwa nabi bamwe bagapfungwa abandi bagaterwa ubwoba baratera n'ubwoba abantu umunsi ushira uwundi tuziyamamarizako ni ukuvuga nk'ubu tuziyamamarize ejo aho hantu tuzoja abantu barara mu ruhagarara hano guha akarorero ka hafi nk'ubu u- ejo tuzoba mu- turi mu ntara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura riraya ubu abantu bose bariko barabandikira amamesaje hari n'amamesaje mabi cyane nk'umuntu bandikiye bamubwira yuko agiye muri ivyo bikorwa bazomuzibiza uruzi urumva kuzibiza uruzi ni nko kwicwa kikaba ikiziga bataye mu ruzi ibyo ni ibintu si uguhuguza ni ibintu biriho iyo nimero yamwandikiye turayifise hasigaye ko dutohozanye neyo mugabo turazi abamaze iminsi batera ubwoba batera ubwoba abantu basanzwe bandika amamesaje yo gutera ubwoba abantu iyi saha nyene turiko turavugana bariko barafata abantu mu ikomine bita mutambu bamaze gufata abantu batatu ngo kuko bazi ko bashobora gutuma abandi bogenda ni ukuvuga bari kapabe bashoboye kubwira abandi banyagihugu abandi barongoye ko bashobora kuzokwitaba iyo myiyamamazo urumva rero ibiriko biravugwa ibyo aba banyagihugu bavuze muri make nibyo gushyira ko n'ibi turi ko turababwira amakete ubutumwa bugufi bugufi barungikira abantu babatera ubwoba hari imbonerakure zirara ku bantu mu mihana mu ijoro ugasanga saa kumi zashitse ngo mukagenda ngo mukazotora oya tuzobereka tuzobahana tuzobakorera ko n'ayandi majambo mabi menshi dufite uburorero bwinshi cyane bwinshi cyane birateye ubwoba kandi birababaje birababaje kuko byari byatanguye neza umunsi twugurura twari dufite icyizere y'uko bizobandanya neza ariko ubu byabuze iyi minsi itatu ya nyuma yoyo byabaye umurengera mu kumera nabi cyane bwana Pierre celestin ndikumana umviriza gato ibyavuzwe na bwana Pierre nkurikiye uyu avugira minisiteri y'umutekano mu gihugu akaba aherutse kubwira abanyamakuru ko nta makuru ahari y'abanywanyi b'amizero y'abarundi babangamirwa mu gutoresha cyangwa se mu guhamagarira abayoboke babo gutora oya abanywanyi baba barafashwe bafatanywe ibikoresho vyerekana ko bazotora oya ayo makuru mu bushirangantahe tuzi kuko ico tuzi ni uko abanyapolitike babisavye bakavyemererwa uno munsi turiko turavuga bariko bariyamamaza rero nta muntu we bariko ariyamamaza yisunze amategeko hama ngo aheze afatwe ntawoba afise ibikoresho vyerekana hariko arasaba abanywanyi biwe botora yoheza ngo afatwe icyo tuzi ni uko kuva kwiyamamaza gutangura ni uko kuri kugenda neza mu gihugu cyose nta ngorane n'imwe y'umutekano irigera yibonekeza muri icyo gikorwa nta n'umuntu n'umwe arigera avuga yuko baragize ikibazo kijyanye n'umutekano muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza naba uri kuravuga nibo urabyo menyesha amakuru nibo ubu baravuga yuko bariko bariyamamaza neza cyane bacungerewe neza umutekano rero ayo makuru mwebwe sinzi iyo mwaba mwayakuwe gushika ubu tuzi ko icyo gikorwa kiriko kiragenda neza kandi ko abanyapolitike babisabye bakavyemererwa mu butandukane bwabo bose bariko bararangura neza ico gikorwa mu gihugu cose
bwana Pierre Celestin Ndikumana uwo ni Pierre Nkurikiye uvugira Minisiteri y'umutekano mu gihugu aragira ati nta ngorane n'imwe ihari ibikorwa birimo biragenda neza
urumva uko niko yifuza kubishyikiriza sinzi ko ari ukuba atabimenye cyangwa ko ari ukubyirengagiza ariko uko biri ku rubuga si uko avuze ati nta ngorane n'imwe ihari ntuhava ntamuha uburorero ku iporovensi ku iporovensi mugabo kugira ngo twakoreshe umwanya munini kandi nkamwereka n'uko twabimenyesheje abatware kuko mu bisanzwe uko ubutegetsi butunganijwe hano iyo hari ibibazo biriko biratezwa n'abatware turashikiriza abatware babakurira abo nabo nibo bamenye ingene bakorana n'ubwo bushikiranganji bw'umutekano twebwe ntitwitwara mu gipolisi twebwe dushikiriza inkuru zacu mu ntwaro intwaro nayo irakorana n'igipolisi mbere itegeka igipolisi urumva rero sinumva ingene atoba aramenya aya makuru y'abantu bapfunzwe hari n'uwapfunzwe ngaha muri meri azira amasanamu y'igihe twugurura imyiyamamazo muri province ya ngozi mu ntara ya ngozi tuguruyeyo imyiyamamazo bigenda neza cyane abantu bahana amasanamu kuri za whatsapp abahana amavidewo uwo muntu bamusangana ayo mavidewo baramufata uwitwa felicien wo muri muri province bujumbura aha muri mu ntara ya bujumbura bamufatira ahantu mu gisagara ahantu bita mu ruziba uyo baramufashe baramupfunga twarabimenyesheje abatware turabimenyesha umwunganizi w'umushikiranganji mugabo we turamushimira kuko yarakurikiranye iyo ka uwo muntu arashobora kurekurwa kuba rero nk'ibyo byose atagiye abyumva ako n'akararo gatoya intanze abantu barabujijwe kugira imyiyamamazo barabujije gushyikiriza ibyiyumviro byabo mu gakungwe aho ni mu ntara ya bujumbura babibuzwa n'imbonerakure nshobora no kuvuga amazina nta gihuha nta muntu ariko arabeshegwa mu ruyigi abantu barafashwe barapfungwa hariho nk'uwitwa joashe yafashwe ngo avuye ngo kwigishwa gutora oya ngo kandi azigisha gutora oya kumbure mu nkundire ndabaha uburorero buke kugira ngo kumbure nawe nyine abyumvireho amenye ko ibibazo bihari mu kibitoke tuvuye kwiyamamazayo basigaye barafata umuntu baramupfunga imwaro barafashe abantu barapfunga ahantu muri zone rorero muri komine bisoro muri province mwaro bafashwe uwitwa ndikuriyo donasiyo ngo ariko arigisha gutora ngo ariko arigisha oya kandi ari byo bikorwa turimo nyine dufite uburenganzira nk'uko mwumvise n'umukuru w'igihugu abivuga dufite uburenganzira bwo kubahirizwa mu gushikiriza ivyiyumviro vyacu mbere ndetse n'ivyiyumviro yashikirije mu itegeko yatanze ivyo bita dekre biragaragara neza yuko ata muntu yateza kubuzwa gukora politike no kwigisha ivyiyumviro uko avyumva hari abantu cumi na batanu bafashwe imutambu bazira ngo bari mu nama ngo yo kuzoja kwigisha oya kandi iyo nama bari bayifitiye uruhusha aho ni muri province bujumbura hariho ibururi uwitwa silivesi ndayigaya nawe yarafashwe n'imbonerakure ubu ntituzi niyo apfungiwe wewe imakamba ahitwa mu kabonga ahitwa mu mvugo abantu barafashwe no ni- ni ni byiza yuko abantu tuvugana ukuri aho ubwo n'uburorero buke nshoboye kubaha bwana ndikumana numvirije neza icyo uvuga Ah, abantu banyu kenshi babangamirwa mbere na nyuma y'imyiyamamazo mu gikorwa nyi- ah, nyi- mu- mu gikorwa nyirizina cy'imyiyamamazo ho muba mufite umutekano uhagije ego icyo turagishima kandi turagishimira abapolisi n'abasirikare hi- hamwe n'ahandi kuko twama turi ko turagira eh, imyiyamamazo icyo ni ukuri kuko twebwe tuvuga ukuri ikiri cyiza turacemera barashobora kugira kuducungerera umutekano n'ibibuga batwumvikanye ko dukorera ko atari hamwe na hamwe bagenda barabihindura eh, kugira ngo kumbure batuburabuze nabyo birashika naho notanga ururero mugabo ntawuguma atanga ururero hose ngira ngo twofashe umwanya munini w'ikiganiro ariko ahenshi ibibanza barabitanga icyo turagishima abapolisi baba baje gucungera umutekano barawucungera ariko nkagwa nkagaruka mu kayanza abapolisi baje bafise amakamera baje bambaye amakamera hanyuma imbonerakure nazo zaba ziri hirya no hino zivuga ziti uw'amakamera azobona tuzomukorera ko urumva naho baba batekanye hariho abo usanga baza barimwo tubiri icyo ni cyo umuntu yogaya kuko naho byaba biri mu bikorwa byabo eh, bobikora mu buryo buzwi mugabo ntibabikore nk'abinyegeza ariko ahandi hirya no hino hari aho usanga bacungera umutekano neza tugaheza kwiyamamaza neza mugabo abatashe bamwe bashikira mu ngorane abandi nabo bakazigirira mu nzira ugasanga bariko baratega ubwoba ngo muvuye he ngo tuzobereka tuzobakorera ko amajambo mabi mabi aha dufise uburorero bwinshi nta n'uwo buvuga ngo abumare kumbure bahakanye bakavuga bati ibyo si byo niho umuntu bica biba ngombwa ko atanga uburorero burahari rero mu- mu- mu- ikindi novuga niyo turi ko turagira imyiye- imyiyamamazo imyiyamamazo naho nyene hose ntigenda neza ariyo nk'aha muri bujumbura ahantu bita mu kirombwe imyiyamamazo imyiyamamazo yacu donc gushikiriza ivyiyumviro vyacu ku bijanye no gutora oya ibwirizwa shingiro ridukumira yaraburijwemwo iraburabuzwa n'abantu biyita ngo nabo muri mizero y'abarundi ngira ngo harumvise uwitwa reveriye yihaye kuvuga yuko ari uwo muri mizero y'abarundi kandi ari umuntu wo mu mugambwe wundi batwatse witwa fnr utwarwa n'uwitwa jacques bigirimana uyu muntu yarafashanije n'ubutegetsi buhari ashyiraho imigwi y'abantu bazunguruka igihugu cyose ubu rero bariko baritegura turumva yuko bariko barazunguruka igihugu cyose baca aho twaciye bongera baburabuza imyi- inyigisho turiko turatanga imyiyamamazo yacu aha rero nk'ahantu bita mu kirombwe haje amahiyasi abiri y'abo bantu baje kuburabuza imyiyamamazo yacu hama abantu bacu kuko twebwe dufise indero yo kugenza buke buke n'ubwitonzi barababishije barabareka mugabo urumva ko igikorwa kitakozwe bwana Eh, ndikumana ariko mu kiganiro u- uvugira seni yahaye abanyamakuru yavuze ko abantu bose bafite uburenganzira bwo kwamamaza yego cyangwa oya ntago ari ngombwa ko abo mu mizero y'abarundi bose bagomba gushyigikira oya Oh, ibyo ni ibintu byo gukwegera ko gusa mu bisanzwe dusubire ku ibwirizwa cyangwa ku itegeko umukuru w'igihugu yasohoye ku ngingo yaryo ya gatatu be n'iya kane zibi zikurikirana barerekana neza yuko umuntu atiyandikishije ngo aze agire imyiyamamazo ata burenganzira afise bwo kuyikora aho ni ku ngingo ya kane ku ngingo ya gatatu bavuga ko umuntu atiyandikishije adafise n'uburenganzira bwo gukora amanama ajanye n'ibi by'amatora none ko ari nyakubahwa rwasagato aduru- aturongoye ko ari we yandikishije urunani uwo wundi ashobora kugirisha imyiyeka imyiyamamazo mu kibanza cacu ninde atiyandikishije dufatiye kuri iryo tegeko urumva ni nko gushyiraho itegeko bataryemera mu gihe nk'uwo muntu yavuze ibyo yoba atemera umukuru w'igihugu yobivuga akabishikiriza akavuga ati itegeko ry'umukuru w'igihugu ntaryo nemera ahavuga ati ntaryo nemera kumbure nimba basaba ko rihinduka rigahinduka nayo ahandi hoho turisomye uko riri tukaraba n'amategeko uko avuga mu gihugu tukaraba na code electorale nta wundi muntu ashobora kutuvugira nta wundi muntu ashobora kugenda mu izina rya mizero y'abarundi ngo avuge ngo tora ibi canke biriya twe mu mizero y'abarundi twigisha abantu bacu turabasigurira kandi ibituma ni byinshi si cyo kiganiro turiko turagira uyu munsi kuko birahari twarabivuze ibituma ni byinshi tuvuga tuti iri bwirizwa shingiro niritorwe oya kuko ridukumira rigakumira n'imigwi myinshi y'abarundi ikazana akarambaraye mu gihugu mu magambo Mm.
make cyane tubwire ibyo muhagazeho mukomeyeho cyane bituma muhamagarira abakunzi banyu gutora oya Ah, murakoze cyane ako kanya narinda gakeneye cyane murakoze icya mbere mugenzi iri bwirizwa shingiro ubwaryo ryaje ridaciye mu mategeko kuko mu bisanzwe ibwirizwa shingiro ryahahora cyangwa imbere turi ko turakoresha rihari kuko nta bindi riraza rirategekanya neza ingene ibwirizwa shingiro ubwaryo rihinduka mu ngingo zaryo zo kuva ku majana abiri na mirongo icenda na gatandatu gushika ku majana atatu aho baraba ko ibwirizwa shingiro baraba ko bidahungabanya umutekano bidabangamira eh, imibano y'abantu ubumwe bw'abarundi kunywana kw'abantu aho kandi umukuru w'igihugu ateza kubanza akabivugana n'ibiro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka ni ukuvuga izo ngingo ingene zibitunganya ntizakurikijwe zarahonyanzwe ibyiza shingiro riza nk'icaduka atawuzi iyo rivuye ryakorewe ahandi aravuga ngo we mama ngo hari nk'umuntu wacu ngo mu mugwi ngo wariteguye ariko umugwi wagiye kuritegura byaramaze kwigwa turabizi nta mabanga akirimwo kandi umuntu wacu amaze kubona ko ibyiyumviro ariko arashikiriza batavyemeye yavuye awuvamo uwo mugwi ntiyabandanije ico ni ca mbere ubugira kabiri harimwo ubugunge n'ikumirwa ryinshi aho dusanga babuza nk'urunani eh, abigenga ko bagira inani abigenga ko bashobora kuja hamwe mu gihe inani bazemera mu ku migambwe mu ngingo yaryo ya mirongo umunani na gatandatu bagaca bahakana ko abigenga badashobora kuja hamwe mu ngingo yaryo ya mirongo umuna- nakobi ya mirongo umunani na gatandatu niho bahakana ivyo ariko mu ngingo ya mirongo umunani na rimwe bemeza yuko imigambwe yo ishobora kugira inani abarundi dufise uburenganzira bumwe kuki bamwe bagira uburenganzira ubu abandi bakabwakwa twebwe rero ntidushaka ikumira ntidushaka ubugunge ari naco gituma tuvuga tuti iri tegeko n'ukuri turihakane abantu ntibategereza kuba mu migambwe barashobora ariko kuba mu migambwe umuntu arava mu mugambwe akaja mu wundi umuntu arashobora kuba mu mugambwe canke akigenga nta mpamvu rero abitwa ko bari mu migambwe bogira uburenganzira bus- bu- busumbirije abatayirimwo nk'uko hari abandi bahitamwo kuvuga bati twebwe nta mugambwe n'umwe twokwigamira tuzoja muri sosiyete sivile canke tu- turabihaye imana ibintu nk'ivyo igihugu cacu kiratomora neza ko abantu bangana imbere y'amategeko nta kintu rero co kurenganya abandi cobaho hariho abi- abafise nk'ubwenegihugu bubiri abarundi bagiye bavyarira hanze kubera bahunze kubera amagume kubera amagogo igihugu caciyemwo abana babo kuki batabemera nk'abarundi bagaca bavuga muri iryo bwirizwa shingiro ko badafise uburenganzira bwo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ko badafise uburenganzira bwo gushingwa amabanga akomeye mu gihugu ugiye kubiraba neza ba nyakubahwa abanyimenyeshamakuru usanga ari abantu bakeyi bariko bararondera ibwirizwa shingiro canke itegeko nshinga ry'igihugu rikorwa ku neza y'abanyagihugu bose ntirikorwa ngo bagwanye mugwi w'abantu aba canke bariya Uwo ni Pierre Celestin Ndikumana uyoboye itsinda ry'abadepite bo mu mizero y'abarundi mu nama nshingamateka y'Uburundi yaganiraga na mugenzi wacu Edi Rwema ku byerekeranye n'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora ry'akamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi cyakomeje uyu munsi mu gihugu hose bikaba rero biteganyijwe ko icyo gikorwa kizasozwa ku itariki ya cumi na kane hanyuma itora nyirizina rikazaba ku itariki ya cumi na karindwi y'uku kwezi turimo kwa gatanu amizero y'abarundi bakaba bakomeje kugaragaza ko bagihura n'inzitizi muri iyo myiyamamazo abayoboke babo b'urunani amizero y'abarundi mu ntara zitandukanye bakaba bavuga ko babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwigisha gutora oya kandi babifitiye uburenganzira hari rero mu kiganiro muri isanga mushobora kongera gukurikira ku rubuga rwacu rwa interinete ariho wa eshatu ah, radiyo yacu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo vewa radiyo yacu inshuti rero mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri linasi rimukusi yarafatanije na fatuma karara arimasi wegeranije aya makuru nkaba mbashimiye cyane nshimira n'abandi bagize uruhare mu gutegura cyangwa se mu kubagezaho aya makuru muri iyi minota mirongo itatu kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nongere mbashimire byimazeho kuba mwashyizemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'Amerika mukomeze kugira ibihe byiza